Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Ejeni tuyahere mu karere ko mu ihembe rya Afurika muri Somalia umushikiranganji wa mbere yaremeye yaremereye abanyagihugu biwe ko aba Al Shabaab bakoze igitero ku ihoteli ihurumbirwa cyane i Mogadishu bazovyishura ico gitero cyahitanye abantu barenga mirongo ibiri hamwe n'ijana na cumi n'indwi bakomeretse inyuma yo kugendera ibitaro byakiriye abakomeretse umushikiranganji wa mbere Hamza Abdi Bare yavuze ko abo bose bananiwe gukora ivyo bari bajejwe canke uwo wese atatabaye uko bibereye azobibazwa ariko nta n'umwe baba abantu ku gatwe kabo canke leta yadomye ko urutoki Mukhtar Robowe nawe yahoze ari cegera c'umukuru wa Al-Shabaab ubu akaba ari umushikiranganje ajejwe ivy'amadini muri leta ya Somalia yaraniguye ico gitero co kimwe n'abandi bakuru b'amadini abihweza abantu ibintu n'ibindi bakeka ko uwo muhari wakoze ico gitero inyuma y'amajambo yari amaze iminsi ashikirizwa na perezida mushasha wa Somalia aheruka gutorwa Hassan Sheikh Mohamud yavuze ko yari yaje azanye umukenyuro mushasha wo kugabanya inguvu za Al-Shabaab imbere yo kugurura umuryango w'ibiganiro mu burengero bwa Afurika umukuru w'umugwi uregwa ubwicanyi muri Nigeria yaremeye amasezerano yo guhagarika ubwicanyi no kunyuruza abantu yagiranye n'abategetsi bo muri leta ya Zamfara iri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu leta ya Zamfara imaze imyaka mu bwicanyi bukorwa na kokagwi uwo mugwi w'abagizi ba nabi witwaje ibigwanisho biremereye wama waturubitse abanyagihugu kandi ukabakora ko ibitero ukanabica kandi ukanabanyuruza hatibagiwe gusahura ibyo batunze mu mazu imbere yo kuyaturira icegera ca buramatari wa leta ya Zamfara Hassan Nasiha yabwiye amesha makuru ku munsi w'Imana ko Bello Turji umukuru w'uwo mugwi yemeye guhagarika ibitero no kunyuruza abantu kugira abavyaze amafaranga yavuze ko n'ikimenyamenya mu ndwi zitandatu ziheze atamunyagihugu n'umwe yishwe mu karere uwo muhari ukoreramo Hassan Nasiha yavuze ko uwo muhari wemeye gushyira ibigwanisho hasi ari uko ubutegetsi nabwo bwemeye guhagarika ubwicanyi ndengerabutungane bwakogwa ku bagwanyi babo bafunzwe ndetse leta yemera no kubarekura
Washington ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika amakuru yo hanze y'umugabane wa afurika ishami rya ryita ku bibondo unicef rivuga ko hafi abana igihumbi bo muri ikirere bamaze kumenyekana ko bishwe canke bakomeretse mu ntambara imaze amezi atandatu hagati ya ikirere n'uburusiya unicef yavuze ko amatohoza yakoze yerekana ko abana amajana icenda na mirongo irindwi na babiri aribo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima canke bakomerekeye muri iyo migwano ivuga kandi ko ico gitero gishobora kuba ico gitegiri gishobora kuba kirenga benshi muri bo bishwe n'ibisasu biturika nk'uko umuyobozi nshingwabikorwa wa unicef catherine russell yabivuze russell yavuze ko haruhande y'abo bana bishwe canke bakomeretse hafi umwana umwe muri ukraine yatunhujwe n'intambara kandi abana batari bake bahunze bashobora no kuzotandukana n'ababyeyi abandi bagakoreshwa mu bwicanyi butandukanye abandi bagakorerwa amabi atandukanye rusere yavuze ko ikigo aserukira kigereranya ko ishuri rimwe mu mashuri icumi muri ikirere ryononywe cyangwa ryasambuwe leta ya ikirere yaba yagirije uburusiya ko bukora ibitero ku basivile ba ikirere ariko uburusiya bwo bwama bwabyiyamiriye kure
Washington ijwi ry'Amerika amakuru kuri iyo ntambara nyine uburusiya ejo ku munsi wa mbere bwaragirije ikirere urupfu rw'umukobwa w'inshuti somambike wa na perezida vladimir putine uburusiya bwavuze ko ikigo cy'iperereza cya ikirere fsb aricyo kibazwa bombe yatezwe mu modokari ku munsi wa gatandatu mu micungararo ya moscou ihitana daria dugina umukobwa w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda se wa daria yitwa alexander dugin ni umunyepolitike w'inzobere muri burusiya aracuditse cyane na perezida vladimir putine ku buryo banamutaziriye ko ari we bwonko bwa putine ibimenyeshamakuru byo mu burusiya byatangaje ko igitero cyahitanye daria dugin gishobora kuba cyari cyatezwe se wiwe ariko ararusimba perezida vladimir putine yaragaye yicwa ry'uwo mukobwa mu butumwa yatanze bwo guhoza umuryango wiwe mu mpera z'indwi iheze ikirere yarahakanye ko ataruhara ifise muri ico gitero ca bombe ku mugabane wa afurika kandi ku karere k'ibiyaga bigari mu gisagara ca beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo haratowe umugwayi mushasha w'ikiza ca ebora ejo ku munsi wa mbere niho ibiro vya leta ya kongo bijejwe ubushakashatsi bw'indwara byatangaza ko ebora yasubiriye kwibonekeza muri ico gihugu mu itangazo ivyo biro vyashikirije byashyize ahabona byavuze ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko ubwoko bwa ebola buheruka gutorwa bufise isano n'ubwoko bwibonekeje mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na bibiri na mirongo ibiri mu buraruko bwa kivu
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma y'aho amajwi yavuye mu itora rya perezida wa kenya ryo ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani atangarijwe umwe mu bakandida babiri bari bahanganye raila odinga akanga kwemera ko yatsinzwe na william ruto ejo kuwa mbere odinga yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga tugiye mu rwego rw'amategeko nta gitangaza kuko by'uko atemera amatora ni ibisanzwe kandi afite uburenganzira bwo kujya kubiburanira mu rukiko rw'ikirenga buriya umwanzuro uzatangwa n'urukiko rw'ikirenga n'uzatuma abantu bamenya neza aho bihagaze uwo ni herve oscar nyangoga umusesenguzi hakaba n'impirimbanyi mu bya politiki aba mu bufaransa igikomangoma harry w'ubwongereza mu ruzinduko arimo muri afurika ejo yagendereye u rwanda aho yabonanye na perezida paul kagame izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda perezida paul kagame ejo yakiriye mu biro bye muri village urugwiro igikomangoma hari wo mu bwongereza uyobora umuryango ubungabunga ibidukikije uzwi ku izina rya african parks mugenzi wacu asimuta kabuyi afite inkuru irambuye ubutumwa bwanyujijwe kuri konte ya twita y'ibiro by'umukuru w'igihugu buvuga ko perezida kagame yakira igikomangoma ari mu rwego rw'akazi nka perezida wa african park guverinoma y'u rwanda ifite amasezerano na african park yo gucunga parike y'akagera mu ntara y'uburasirazuba na parike ya nyungwe iri mu ntara y'uburengerazuba ubutumwa bugufi ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb cyahaye ijwi rya amerika busobanura ko muri bibiri n'icyenda aribwo african park yasinyanye amasezerano n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb yo gucunga parike y'akagera hasinywa andi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yo gucunga parike y'igihugu ya nyungwe iki kigo kandi ni nacyo cyafashije rdb kubona inyamaswa zari zaracitse muri parike y'akagera zirimo intare n'inkura umwe mu miryango irengera ibidukikije mu rwanda umukozi wayo gakwavu john yabwira dijwi rya amerika ko gukorana nk'ikigo nk'iki kiyobowe na gikomangoma ari bizagira ingaruka nziza ku kigo cyabo bakorera igikomangoma hari cyatorewe bituwe twumvanye opportunities dufite amahirwe menshi cyane kubera ni amahirwe kuri civil society ni amahirwe ku gihugu cy'u rwanda icyo tugamije kuri iri torwa turatekereza ko birashoboka ko tugiye kubona ubushobozi buhagije cyangwa izindi za opportunities mu kongera imbaraga mu kubungabunga amashyamba muratekereza ko mushobora no kubona n'amafaranga yiyongera mukabasha gukora neza yego cyane kandi ibyo birakenewe cyane no gufasha abaturage begereye ayo mashyamba mwari musanzwe mufite ikibazo cy'amikoro mu mishinga yanyu yego dufite icyo kibazo kubera ah, kubera ikibazo cya korona virusi byarakubise ahantu henshi cyane ahantu henshi twarakomangaga kera ku gushaka ubushobozi baragabana ikigo african park gifatanya na guverinoma zitandukanye mu gucunga parike z'ibihugu n'ib- n'ibyanya bibungabunzwe kuva africa park isinyanye amasezerano n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb ku mikoranire no gucunga parike y'igihugu y'akagera ibikorwa byo gushimuta inyamaswa byaracyashywe ndetse izo nyamaswa ziraniyongera ubu iyi pariki ikaba ibarizwamo amoko atanu y'inyamaswa arizo intare inzovu ingwe imbogo n'inkura Africa Park yagize uruhare rukomeye mu kubungabunga no kurinda parike y'Akagera ku buryo uretse kwiyongera kw'inyamaswa umutekano wazo warakajijwe ndetse iyi parike irazitirwa kugira ngo zidakomeza kononera abaturage Africa Park icunga parike cumi n'eshatu z'ibyanya bibungabunzwe mu bihugu icyenda muri Afurika harimo u Rwanda harimo Zambia harimo Central Africa harimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo parike yo muri Zambia parike yo muri Malawi Congo ndetse Benin ndetse na Chad igikomangoma ari w'imyaka mirongo itatu n'irindwi ni umwe mu bagize umuryango w'ubwami bw'ubwongereza umuhungu muto w'igikomangoma Charles na nyakwigendera Diana Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali tuve mu rwanda tujya muri kenya nyuma y'aho amajwi yavuye mu itora rya perezida ryo ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa munani atangarijwe umwe mu bakandida babiri bari bahanganye Raila Odinga akanga kwemera ko yatsinzwe na William Ruto ejo kuwa mbere Odinga yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriye na ambasaderi Fred Ngoga Kateretse umujyanama mukuru mu biro bya komiseri ushinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika mu by'ukuri icya mbere reka tubanze dushime uko amatora yagenze neza cyane rwose eh, mu mutekano eh, kandi atamvururu nyinshi zihabaye kuko uruhare ruba mu bindi bihugu abakenya babiciyemo neza cyane rwose na mbere nkibaza yuko bashobora no kubera akarorero eh, ku bindi bihugu yego mbe harabaye n'utunenge mugabo amategeko aremerera abantu ba- bafise ibyo eh, ibyo batemera yuko bitwara muri sentare rero iki- ikintu kidushimisha cyane rwose ni uko n'uyo mukandida Raila Odinga atashimishijwe n'ibyavuye mu matora yituye sentare ntiyabwiye abantu ngo waje mu ibarabara ntiyabwiye abantu ngo waje ku- kurwana yituye sentare byose akabikoresha mu mategeko aho intare bizoshira niho bazoshira kandi nibaza ko ari byiza cyane rwose mu gushinga imizi ya demokarasi mu gihugu cya kenya mubona amahirwe yiwe yoba ahagaze gute murabye politike ya kenya ningene amatora agenda mu bisanzwe ntawovuga ingene a- a- ameze byose bizovana n'ibirego atanze uko byifashe nk'uko mubizi urabye ibitigiri ba- batanze urabona yuko eh, uwatowe wavuze ko yatowe yari afise eh, ibice mirongo itanu eh, ku ijana hanyuma udinga nawe yumva yari ari- ari nk'ibice bibiri biba- biri hagati yabo ni ukuvuga yuko bashobora kugira amahirwe bat- batanze ibirego hama bikemerwa ugasanga ibintu birahindutse mugabo mu by'ukuri Eh, reka tuzorabaho intahe izoshira icyo nzi gusa ni uko muri kenya ah, sentare zaho zira- zirafise ubwigenge bukomakomeye cyane rwose Hari- ha- bwarigeze n'igihe kino kubisu- guhamagara yuko basubiramwo amatora amwe amwe reka tuzorinde turabe ingene bizogenda mugabo ico ku- kwishimira cyane cyane ni uko amatora abaye mu mutekano abantu ba- bavuze ico biyumvira hanyuma rero igihugu kigakomeza babisikanya neza na neza ata ngorane zihabaye Eh, kuba umugwi w'igihugu ujejwe amatora wariciyemwo ibice ah, hari abatashigikiye intsinzi ya, ya ruto uvuze iki ku bijanye n'urwo rubanza rwa odinga byonye bihora bishika mugabo mu by'ukuri uravye amategeko yo muri kenya ukuntu abivuga bujyanye bavuga yuko eh, abakomiseri bose ntibagomba kumvikana uku- ukuntu byagenze icyo bafatira ko ni yuco umukuru w'iyo w'iyo komisiyo avuze kenshi n'ibyo ba- ba- bafatira ko rero ko hariho aba- abanse abo nabo bazotanga ibyo birego bije muri sentare hanyuma eh, sentare nayo ibonye ko hariho utunenge ibonye ko hari ingorane n'izo iti ndabisubiremo canke bemeze yuko eh, William Ruto yatsinze amatora mugabo je ndatekanye kandi ndibaza ko bizogenda neza eh, nibaza ko ata- itangwa rizohaba muri rusange witegereje kuba kenyatta yarubahirije ibiringo vyiwe aka- akabisira akabisira mu perezida mushasha mwibaza ko ari ikintu ciza ah, kizobera akarorero n'abanyapolitiki bazobandanya guhiganirwa amatora muri kenya murakoze cyane nibaza ko abantu bari bakwiye guheza umukuru w'igihugu eh, perezida uhuru kenyatta kubera yuko urabye ukuntu eh, bateguye amatora bayateguye neza naho hagiye habamo utu- utunenge mugaza ko muri rusange bayateguye neza kandi yiteguye no kuzohereza uwuzo- uzoba yatsinzwe eh, byigajwe na sentare kubera yuko urabye a- akarere eh, ka- ka afurika yo mu- yo mu buseruko urabona yuko hariho eh, demokarasi ikihashinga imizi urabye nk'ibihugu nka tanzania ukaraba na ni buganda burundi eh, ubu- ubu nye- naho hakiri utugorane muri rusange urabona ni- ni ni ku karere katarimo amakudeta nko- urabye urabye nk'ibihugu byo muri za mari burkina faso n'ahandi nibaza rero yuko ari akarorero keza cyane rwose kandi nibaza ko n'abandi bazohafatiraho kugira ba- bagire icyo bahigiye Eh, hama dukomeze dushinga imizi hama tu- dukorere iterambere ry'abenegihugu murakoze ambasaderi fred ngoga gateretse murakoze namwe kumva ijambo turacyari muri kenya nyuma rero y'uko raila odinga yanze kwemera amajwi yavuye mu itora rya perezida agatanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga ejo kuwa mbere yumvikanisha ko hatabaye guhuza abitabiriye itora n'ibyayavuyemo ndetse ko na komisiyo y'amatora yananiwe gushyira hamwe amajwi yo mu turere makumyabiri na turindwi mugenzi wacu timu ishimwe yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umusesenguzi akaba n'impirimbanyi mu bya politiki Hervé Oscar Nyangoga uba mu Bufaransa yatangiye amubwira ko amategeko yemerera Odinga kuyitabaza mu gihe atishimiye ibyavuye mu matora nkurikije uko nabikurikiye ntabwo bitangaje ndumva rayira odinga ni nk'inshuro ya gatanu atsinzwe amatora ikintu gitandukanye n'amatora wenda ya- yabaye mu myaka ishize ni uko ubu ngubu yahabwaga amajwi menshi cyane amahirwe menshi cyane cyane cyane ko perezida uvuyeho wa kenya yari amushyigikiye eh, ndetse atashyigikiye wari umwungirije eh, witwa william ruto urebye rero abantu b'abasesenguzi benshi abantu bakomeye muri kenya bavuga bari kwijyana bose ubona ko bari inyuma ya rayira odinga urumva rero ko harimo wenda kuba ataranyuzwe atara- atarabyishimiye ariko aho none tugiye mu rwego rw'amategeko nta gitangaza kuko byo kuba atemera amatora ni ibisanzwe kandi afite uburenganzira bwo kujya kubiburanira mu rukiko rw'ikirenga buriya umwanzuro uzatangwa n'urukiko rw'ikirenga n'uzatuma abantu bamenya neza aho bihagaze nta gishya ntabwo njye byantangaje nkeka ko icyo bakwiterera mu gifaransa deception cyangwa se kutanyurwa aricyo cyabiteye kuba amatora yo muri kenya akunze kugaragara ko ategurwa neza ariko bikarangira nabi ubu ngubu ntabwo ubona ko bishobora kuba wenda byateza umutekano muke mu karere bonyeka ko urebye uburyo amatora agiye aba mu myaka ishize n'abaye ubu hari intambwe bamaze kugenda batera hari nk'amatora abaye umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi n'uyu na- urangira ayo matora yagenze nabi cyane ndetse urayira odinga icyo gihe yatsinzwe na perezida wariho mwai kibaki icyo gihe ikimutangaje ni uko urayira odinga wari umwungirije ari william ruto nyuma yaho nyine habaye ibintu by'ubwicanyi byanatumye urukiko mpanabyaha rwinjira mu mu idosiye ku ruhande bakurikirana ku ruhande rwa kibaki bakurikiranye uhuru kenyatta ku ruhande rwa urayira odinga bakurikirana wari umwungirije ari we william ruto nyuma rero baje kwishyira hamwe eh, nibwo batsinze amatora mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu urebye rero uko amatora yagenze muri bibiri na karindwi bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na karindwi n'ubu ngubu urabona ko rwose hari intambwe bateye nubwo abantu batabyishimiye cyane abatsinzwe ariko abaturage urebye ndetse no mu turere rayira odinga avukamo abaturage bu- ubona basaba nk'abe- nk'abemeye ibyavuye mu matora bavuga ati kamemu umuntu utsinzwe inshuro eshanu ifu ko yemera ko atsindwa nkeka ko ni intambwe nziza cyane yatewe ndetse eh, ahubwo njye mbona byaba n'urugero mu bihugu byo muri afurika uko urugendo rwa demokarasi rugenda ntabwo biza uyu munsi ngo abantu bamenye ko amatora nk'uko wenda hano mu bifaransa biba eh, hano baha amatora tukaba tumenya uwatsinze kandi uwatsinzwe nawe akemera ko yatsinzwe ni urugendo rugenda gahoro gahoro njye ahubwo mbona kenya iri kugenda itanga eh, inzira nziza ibyo ari byo tuzareba icyo urukiko rw'ikirenga ruzatanga kuko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ndibutsa abantu ko urukiko rw'ikirenga rwasheshe amatora bikaba ngombwa ko bayasubiramo ubwo nicyo abantu bategereje wenda na Raila odinga ni mu byo ategereje ategereje yuko wenda urukiko rw'ikirenga wenda rwafata umwanzuro nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo rero kuba abantu bategereje njye mbona nta ntambara izaho kuko nta n'umwe ufite inyungu y'uko kenya isenyuka kuko ni igihugu mu iterambere kiri kugenda kijya imbere cyane nkeka ko yaba ari yarawudinga yaba ari william ruto yaba ari perezida uhuru kenyatta ucyuye igihe ndetse n'abaturage n'abavuka mu turere dushyigikira abagabo bombi buri wese yifuza ko amahoro aramba muri kenya nicyo kintu nashimye cyane kandi mbona n'abantu bafite bavuga bikijyana nabo bajyana muri urwo rwego rwo kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze usagambe mu byo odinga asaba urukiko ni ukureba ikibazo cyo guhuza abitabiriye itora ndetse n'ibyavuyemo ndetse akumvikanisha ko na komisiyo ubwayo y'amatora yananiwe gushyira hamwe neza amajwi yavuye mu turere makumyabiri na turindwi two muri kenya aho rero ntangiye kubaza ntise umuntu yakwitega iki kizava mu rukiko ntawamenya icyo urukiko rw'ikirenga ruzasubiza kuko ni ibiro by'amategeko ibyo byose haba abaje gukurikirana amatora b'abanyamahanga n'abandi bose bavuze ko amatora agenze neza kandi ko ibyavuye mu matora uko hajya haba amakusanya yigenga yakozwe n'ibinyamakuru n'abo baje kurebera amatora indorerezi bose bagiye basanisha yuko ibyavuye mu matora bingana n'ibyo nabo bari babonye ngewe uko mbibona ndabona urukiko ubwanyu ruzemeza amatora murazareba neza niba wenda mu mategeko cyangwa se mu buryo amatorwa akorwa naryo bazakosora ariko nta mpamvu mbona igaragara yatuma basesa amatora Herve Oscar Nyangoga umusesenguzi mu bya politiki mu Bufaransa umwanya itwanye muke ariko ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika nanjye ndabashimiye cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje kuvugwa umutekano muke mu nkambi ya rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi bamwe muri bo bahitamo gusuhuka bakajya gushaka amaramuko mu nkambi ya murongwe ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika uri ovira pedasite ngabo izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya murongwe diomede fatabutunga yavuye mu nkambi ya rusenda muri village ya mirongo itanu ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya murongwe intambamyi nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura utwo twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati eh wagurishije wagurishije amafaranga aya none rero utegeza nawe kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje nka ndayishimiye emmanuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya rusenda ajya kuba mu nkambi ya murongwe kuko ariho wari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure y'isite arimira hagati nyine muri site cyangwa hafi ibintu byiwe akabisoroma akora n'akarusho kanini kuko umaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abantu bisoromye cyangwa ugakubitwa bakubita ikwayo umugabo aha muri site ya murongo kandi no gukota harazimbutse kuko mu rusendo ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu umugabo aha muri site ya murongwe ni icumi cyangwa icumi na bitanu urumva hariho akarusho kanini ku bwa moyize niyo ngabo ufite farumasi mu nkambi ya murongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu rusenda kurima mu rusenda nta matongo akiboneka yo kurima kandi ntiyanimbuka cyo kimwe n'umurongo umurongo naho ni hanini haritaguje umuntu araronka ahantu ho kurima umuntu aronka ahantu akorera uduporoje kananga tw'amatomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka ni ukuvuga aracyari isi imeze neza ifite akanovera keza kandi ni hanini haragutse usanga umuntu rero aronze utwo yimbura tuvuye mu ndimu bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu rusenda tito nsengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya murongwe yemeza yuko bamaze kwakira imiryango irenga ijana iganiye inkambi mu rwego rwo gushaka aho ihinga ugereranije kuraba ibitigiri byabo ni imiryango iri irenze gato y'imiryango ijana na mirongo ibiri nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo ni kwa kundi nyine ko abarefije bavuga bati ntitworera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abaronderera abana baronderera imiryango kuko na mwabujya ngaho iwacu hari akarusho ku bijyanye n'abantu bakoresha amaboko ku bijyanye n'uburimyi hino biroroshye cyane amakuru ava mu rusenda yemeza yuko mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa grupema barara noro bwasabye bamwe mu bagwanyi b'amayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi inkambi ya murongo iri mu segiteri ya mutambara teritwari ya fizi yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri birimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira barabashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika.
upendo, vipindi vya furaha, manu moja na upendo